tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana ninahazwe mu rwanda umuryango w'umunyagihugu yitwa francisco saveri mutuyemungu yari asanzwe aba muri quartier ya kimironko ku murwa mukuru i kigali usaba inzego bishinzwe kuwufasha bakamenya irengero ry'iwabo ngo bamaze kumujyana iyo saha ya saa yine ku kazi baramutegereza baramubura barangije bigeze nko mu masaa kumi barampamagara abo bakoranaga bambwira bati he telefoni yigeze ikuvugisha ko twamubuze uyu ni beyata musengimana ni umugore wa francisco saveri mutuyemungu mu rundi naho abanyagihugu mu makartiye atandukanye bugarijwe n'ikena ry'amazi meza bemeza ko ari ikibazo cabaye akananira abahinga leta ibasubiza ivuga ko ata muti wa vuba w'iryo kena ry'amazi iriko irabona tubafitiye n'ayagezweho irya nino ku isi musangwa ikaze reka amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa afurika danemark yavuze ko iriko irugara ambasade zayo muri mali na burkina faso nka zimwe mu ngingo zayo nshasha kuri afurika ni mu gihe kudeta za gisirikare zagabanije cane ibikorwa vy'ibihugu bitandukanye mu karere ka sahel ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu eugene mukankuzi danemark ivuga ko izafungura ambasade muri senegali tunisia no mu rwanda kandi izongera abadiplomate muri izo ambasade zayo mu misiri kenya afurika y'epfo nigeria na ghana ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp bivuga ko nyuma yo gufunga ambasade i bamako ni wagadugu hazashyirwaho uhagarariye mu buryo budasanzwe ibiyaga bigari bya afurika n'akarere ka saheli mali na burkina faso byitabaje uburusiya n'umutwe w'abacanshuro wa wagner kuva abayobozi b'ingabo bafashe ubutegetsi muri mali mu bihumbi bibiri na makumyabiri no muri burkina faso muri bibiri makumyabiri na kabiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa denmark lars roke rasmussen avuga ko amavugurura y'igihugu cye kuri afurika habaye mu gihe denmark n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bigamije gushyira afurika ku isonga nk'umufatanyabikorwa mu gihe uyu mugabane ugomba guhitamo icyerekezo hagati y'uburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi uyu muyobozi yavuze ati tugomba kwerekana ko dufite akarusho ku bushinwa n'uburusiya bivuga rikijyana kuri uyu mugabane ingamba nshya za denmark zizibanda cyane ku kongera ubucuruzi no ku bikorwa birebana n'amazi ejo ni mukankusi urakoze amakuru yacu duce tuyabandaniriza ku vya irani itangaza ko itegerezwa kwihora igasubiriza mu ndumane abagandaguye indongozi gisata ca politike mu rwe hamas mu kwezi guheze umushikiranganje ajeje imigenderanire ya irani n'ayandi makungu abbas artki yabwiye mugenzi wiwe wo mu butaliyano ko irani izokora ibishoboka vyose kugira ngo ntizohushe igihe cyo kwihora niyo cagera mu kiganiro cyo kuri telefone umushikiranganje ajeje imigenderanire ya irani n'ayandi makungu yakoranye n'uwujeje imigenderanire y'ubutaliyano antoni tajani yamubwiye ko irani itifuza gukwirakwiza amatati ariko bibaye ngombwa itobitinya irani yemeza ko ismail haniye yahora atwara ishami rya politiki muri hamas yagandaguwe na israel mu kwezi guheze ari muri irani israel ntiyigeze yemanga uruhara rwayo mu igandagurwa rya irahaniye canke ngo iruhakane impande zitandukanye zirimwo amerika zikaba zitewe impungenge n'ikicuka kibi umushikiranganje wo kwivuna abansi wa amerika akaba yaciye arungika vyihuta ubwato bwikorera indege z'intambara mu icungararo y'uburasirazuba bwo hagati y'isi ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru hirya nino ku isi indonesia na leta zunze ubumwe za amerika vyaraye bitanguye imyitozo mpuzamakungu ya gisirikare ya karondura ibindi vy'iyo myitozo tubaze mugenzi wacu thomas kamirindi iyi myitozo izamara ibyumweru bibiri irimo abasirikare ba indonesia ibihumbi bine na magana ane abamerika igihumbi kimwe na magana umunani n'abandi amagana bo mu bufaransa ubwongereza kanada n'ibindi bihugu bitanu bitandukanye byo mu karere ka asia pacifique ari byo australia ubuyapani singapore korea y'epfo na nouvelle zelande ibindi bihugu umunani brazil ubudage ubuholandi malaysia filipine thailand timor leste na papuasie nouvelle guinee barimo nk'indorerezi mu bigize iyi myitozo harimo ibyo kuyobora ingabo mu mirwano imirwano yo ku butaka no mu kirere bakoresheje amasasu nyakuri y'intambara gushakisha no gutabara abazimira mu mirwano gusana ibikoresho byangirika mu ntambara kugemurira ingabo ziri ku rugamba gukumira no kurwanya ibitero byo mu ikoranabuhanga imyitozo ya gisirikare hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na indoneziya ya mbere na mbere yabaye mu bihumbi bibiri na karindwi kuva icyo gihe uko iba buri mwaka igenda yaguka ibihugu biyijyamo bikagenda byiyongera ni mu gihe impungenge z'ibihugu by'akarere aziya pasifika zidasiba kwiyongera kubera ubushinwa ubushinwa kandi buhora bushyamiranye na amerika mu birebana n'ikirwa cya taiwan ubucuruzi mu karere no mu nyanja yitwa iy'ubushinwa bw'amajyepfo thomas kamirindi urakoze tukivuga ku by'imigenderanire y'ubushinwa na amerika ubushinwa buriyamiriza ibihano bishasha amerika iheruka gufatira amashyirahamwe atandukanye yabwo yagirizwa gukorana no gushigikira uburusiya ubushinwa bwavuze ko buzokora ibishoboka byose kugira ngo bukingire uburenganzira n'inyungu z'amahinguriro yabwo mu mpera z'indwi iheze amerika niho yafatira ibihano bikaze amahinguriro aharugwa mu majana yo mu burusiya iburaya muri aziya n'ayo mu burasirazuba bwo hagati y'isi amerika ivuga ko amahinguriro yose yashize mu bihano akorana n'uburusiya haba mu kubuha ibikoresho bitandukanye bituma intambara burimwo na ukraine idacureha canke mu kuburizamwo ibihano impande zitandukanye zafatiye uburusiya by'umwihariko amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'ibidandazwa birimo ibyifashishwa mu buhinga bwa none no mu bya gisirikare ubushinwa bushorera mu burusiya ibihano bishasha vya amerika biziririza amashirahamwe atandukanye ya amerika gukorana nayo mu bushinwa igihe cose hatabonetse uruhusha rwihariye ubushikiranganji bujejwe ubudandaji mu bushinwa mu itangazo bwasohoye bwavuze ko amerika izi neza ko uruhusha ivuga ko rubwirizwa kubanza kuboneka idashobora kurutanga ubushinwa aha bukavuga ko ingingo amerika yafashe itagishije inama izindi mpande izohungabanya ubudandaji mpuzamakungu muri rusange itangazo ry'ubushinwa rikaba risaba amerika kwihutira kuvavanura n'ico ubushinwa bwita ingendo igayitse ano makuru yose abagezeho ijya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu c'u burundi havugwa ikibazo c'ikena ry'amazi mu makartier atandukanye ariko imbere y'uko tuja kuri iyo nkuru tubanze tunyarukire mu rwanda aho umuryango witwa francisco saveri mutuyemungu wari usanzwe uba muri kartier ya kimironko iri mu gisagara ca kigali usaba inzego zibishinzwe kuwufasha bakamenya irengero ry'uwabo eric bagira ubusa aduha ibindi kuri ino nkuru amakuru y'ibura rya bwana francisco saveri mutuye mungu ijwi rya amerika yatangiye kuyamenya kuva mu mpera z'icyumweru gishize umuryango we uvuga ko mutuye mungu yashimuswe n'abantu bane bari mu modoka y'umweru ku wa kane w'icyumweru gishize ku manywa y'ihangu mu masaha ya saa yine za mu gitondo umugore we beyata musengimana akavuga ko bamufashe bamusanze i kabuga aho yari amaze iminsi akora akazi ko kubakisha amazu ni amakuru Musengimana yahawe n'abakozi bakorana n'umugabo we Mutuyemungu yakoreraga akazi i Kabuga ariko atahinya agatovu mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo Madamu Musengimana avuga ko abo bantu bamutwariye umugabo bamubwiraga ko yari amaze iminsi avugana n'undi mugabo ku makuru y'umugore wari umaze iminsi yibwe gitangaza Musengimana agasobanura ko umugabo we abamufashe cyangwa bamufatishije batigeze bamushyira uwo mugore bavuga ko yibwe asobanura ko kuva ubwo atazi irengero ry'umugabo we yabwiye ijwi rya amerika ko ari mu gihirahiro ngo bamaze kumujyana iyo saha ya saa yine ku kazi baramutegereza baramubura barangije bigeze nko mu ma saa kumi barampamagara abo bakoranaga bambwira bati se telefoni yigeze ikuvugisha ko twamubuze noneho ndababwira nti nanjye kugeza iyi saha mperuka kuvugana nawe mu ma saa tatu ariko ndi kuyicishamo telefoni ntitemo bati rero twamuguze bambwira uko byagenze ubwo nahise mpaguruka ndagenda tujya kuri ribu ya masaka turamubura tujya kuri ribu y'ikabuga turamubura iy'i remera turamubura tugiye kimironko naho turamubura bwarakenge igikondo umuntu ndamubura ngana kicukiro ndamubura ubwo nafashe gahunda yo kujya gutanga ikirego kuri ribu na n'iyisa ubu mvuyeyo bambwira yuko bataramubona kubwo uyu mubyeyi uvuga ko umugabo we nta kindi yakekwagaho agasanga kibaye kinahari abamutwaye bagombye kukimugaragariza binyuze mu nzira z'ubutabera nta na gitoya bigeze bamushinze banamushinjije bamujyana muri gereza tukamubona ariko nta kintu namba nigeze numva bamushinja kuko yari amaze nk'amezi nk'atatu ahakorera kandi ataha mu rugo ubwo rero nkaba nashatse nimero zanyu ndavuga ngo mbamenyeshe murebe uburyo mwamfasha wenda bikaba ngombwa ko uwo muntu aho yari yazaboneka kuko nta hantu na hamwe ndi kumubona n'ubu nari mvuyeyo mvuga ngo ndebe ko wenda hari icyo baba barabonye bakaba baramenya aho ari nkambwira ngo iyo bahamenya baba barampamagaye rero nyine urumva byaranshobeye nawe uwo muntu ahantu namushakishiriza ijwi rya amerika ryanavuganye na bwana simoni bikora imana ariwe wakoreshaga mutuye mungu uyu avuga ko yamukoreshaga nk'umufundi uzi kubaka ariko ko nta kindi cye yari azi yaduhamirije ko bamutwariye umufundi adahari umunsi nza bamutwara naratashye nijoro barangira ngo umufundi wanjye bamutwaye ariko ngo abandi bakozi bakoranaga bahamagara abo bene wabo baziranye n'umugore we ajya gushakisha ariko ntabwo ntabwo nongeye kumenya uko bimeze ubu ngubu niba yabonetse cyangwa ataraboneka gusa nari ntegereje ko wenda yaza kunyishyuza amafaranga yaragejejemo kuko nk'ubu ngubu namaze gufata n'undi warurete kuko ndabona imvura yaguye ni uko mbizi ntaho biyabikira ntabwo nongeye gukora sima ijwi rya amerika ryashatse umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib ntibyadukundira kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru bwana Thierry murangira ntiyitabye telefone ye ngendanwa ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje ubwo twateguraga iyi nkuru telefone twahawe n'umuryango wa mutuye mungu uvuga ko bamutwaranye twayihamagaraga tukumva itakiri ku murongo amakuru ijwi rya amerika ryamenye aremeza ko mu bubakanaga na mutuye mungu ntawabashije gufata purake z'iyo modoka yamutwaye ku miryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura ababo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano mu rwanda umuryango human rights watch ufite icyicaro cyawo muri amerika wakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u rwanda ko bunyereza abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko ni ingingo u rwanda rwamaganiye kure igihe cyose yazamuwe eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika mu guterera igihugu cy'uburundi ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nahenda biciye ku masonga mu kanya nk'itangura mu burundi ubukene bw'amazi mu makartiye atandukanye y'umurwa mukuru w'ubutunzi bujumbura buhangayikishije abanyagihugu bumva ko ari ikibazo gishobora kubakwegera karambaraye umenyesha amakuru tiyarim ndayishimiye adusomera ino nkuru ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi turicara hariya abantu benshi turicara tugasaba bano bana bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu duhuriye muri karitiye taba ya zone gihosha bagiye kuvoma mu mabarabara y'amakaritiye atari make y'igisagara ca bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido indobo n'ibindi abasunika amakinga abapakiye amazi hamwe n'abakoresheje ivyuma binini basunika vyuzuye ibivomesho bamwe bavuye kuvoma abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi ku mabombo rusangi arenga icumi twaciye ko mu gisagara cose aheshi uku niko usanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cane imiyabaga abagore n'abagabo bose baje kuvoma regis irakoze ni umusore afise imyaka cumi n'indwi akora mu nzu y'uburiro duhuriye ku ibarabara ry'umunani muri zone c'ibitoke afise amabido abiri mu minwe agiye kurondera amazi nayo uyu mugabo afise imyaka irenga mirongo itatu n'itanu apakiye amabido indwi ku ikinga duhuriye ku ibarabara rya gatanu mu c'ibitoke nyene bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi riri mu gisagara ziba muri katiye c'ibitoke mugombuye kuvoma amazi ku mutakura turahurira n'abantu benshi akabimishwa hano nk'ubu jina yahigiye ahantu habiri nagiye muca ibitoki hepfo nkamira hama canja kumutakura canja yasangaho imvura iragenda nkuko nk'ubu mvuye nkaho kuri duzi ngiye nkariya kuri witi kuri kuyaronde bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri karitsiye mirango ya mbere ya zone kamenge no ku matafari muri zone gihosha ya komine ntahangwa bose umwiheburo ni wose ku kibazo c'amazi ngaha dukunze kwifashisha iyo nyabageni nyabageni nayo irimo umwanda gusaba ko boduha amazi ku rugezo no kuri rukwiriye amazi ku matafari ni ingorane n'ikibazo ukwezi amezi abiri ata amazi tubona amezi atatu arahera tutarosa amazi koresha nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene uyu mupfasoni wo mu buterere dusanze ariko aramesuza amazi asa n'icatsi kibisi hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye ni ukuri ikibazo c'amazi ni hatari nka twebwe twashoboye nko kuva uhiga ubuzima ukabura n'amazi woga aya nayadashe mu mugazo niyo nayadashe ntubu ukimesa ntubu ucoga kugira bagushikane ngaho ibido utanga inoti ya bibiri canke bibiri n'atanu aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose uyu mugabo afise imyaka irenga mirongo ine wo muri karitiye nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi nyabagere kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga murabe abanyagihugu bari hajya bariko baravoma amazi y'ibiziba deje wa regidezo abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri iki gisagara ca bujumbura mu kubura amazi kuko naho nyene batabigize ni cya kibazo nyene leta izokwama ihura naco mu gukoresha uburyo bwinshi mu kuvura ingwara z'ivyaduka aho uko boturungikira amazi muri zone muhanaho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo hari ibyankenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira hamwe turaziheba tukaja gusaba indaro abafise toilette zo hanze ntitworonka amazi bidaya demire dukoresha muri toilette zo mu nzu urashobora kumara dosimene utoga mu ijoro naho ugacaho ga pasiporo ibido y'amazi meza ubu uca wibaza yatanganika ni demire meza yo kunywa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira senga imiri canke bine uca wibaza ni ukuri dusaba ko bodufasha ku kintu c'amazi ni ukuri biraturiye kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu mw'ishirahamwe regidezo rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona dr enjeniyeri jean albert manigomba umuyobozi mukuru wa regidezo avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cane ahari hagenewe gukora ipompo zitandatu ubu hakora zitatu gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari munsi y'inusu yayo zitanga n'ahavuga ko ibyuma byo gufasha gusubiriza ibyononekaye no kubaka hashasha byashitse nawe ntabona umuturama ku ikena ry'amazi mu gisagara ca bujumbura kuvuga ngo abenegihugu bo kwizera ko ikibazo c'amazi giye gutora umuti burundu mu myaka ingahe ico ni ikibazo kigoye kwishura cane kugira ngo ikibazo c'amazi gitorege inyishu burundu ahi bujumbura niko tugira station de pompage nininya ico nobwira abenegihugu nuko tuko turakora ishoka vyose tugwane avec ibikoresho vyaje hazoba karusho muga burundu ngo ndababwire ngo ni umwaka uyu ngo n'amezi aya oya nowandiko ndabesha mu bushikiranganje bw'amasoko ntangaguvu ubutare n'agataka uku ni ku mushikiranganje Ibrahimu Wizeye abona ikibazo c'ikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura ariko uyu munsi abene igihugu bagiye ku kivi barubaka cane ku buryo bubatse amakartier menshi cane twe tujeje amazi nta nguvu zagiye ntizakurikiye nk'uko abene igihugu bakoze kugira ngo bubake amakartier kuri uko gusamara kw'abajejwe gutunganya igisata c'amazi Gaspari Kubako umuhinga mu bijanye n'inyubako asaba ababijejwe kwemera ko bananiwe bakikora ku babishoboye abantu baragwirirana n'ivyo mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guha amazi abantu hohinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganji bujejwe amasoko ndanganguvu ca kabiri hoba kwikora ku bahinga bo hanze naho hoba ari ku ngurane bobikora amakenga ni menshi ku banyagisagara ca bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo co kwirinda indwara y'akaranda k'inkende isaba isuku kandi iriko iraranda gata nayo bo mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abarundi barenga mirongo irindwi bahungiye mu ikambi ya nduta muri tanzania bapfungiwe mu gasho gakuru ka komuni kibondo ivyo bazira tuyora bibaza umenyesha amakuru james jovin bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi ubusuma injyane z'abubakanye no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine kibondo acp michael komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi Kwa tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali.
mu kiringo cy'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye zimwe zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no mu baturanyi tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano muri icyo gikorwa twarafashe abantu barenga mirongo icyenda abo mu nkambi ya nduta twafashe abantu mirongo indwi na batatu turakora amatohoza abo dusanganye amakosa baca bajyanwa kuri sentare abandi tukabasubiza mu nkambi hari n'abandi babiri twasubije mu gihugu cyabo cy'u Burundi n'abanyarwanda batatu twasanze mu gihugu cya Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko twarabashikirije mu gihugu cyabo ambao Warundi wawili tuliwarudisha kwao, Wanyarwanda watatu pia nao tuliwarudisha kwao.
muri icyo kiganiro acp michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazoca bajyanwa gucibwa imanza muri sentare ya komine kibondo muri bo abagabo ni mirongo indwi abakenyezi ni batatu gusa bose bari munsi y'imyaka mirongo ine n'itanu y'amavuko yashimangiye ko polisi ya komine kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke w'amawibonekeje mu nkambi ya nduta hamwe no mu baturanyi hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta mu gihe kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi ata makuru baronka akwiye mu bijyanye n'impunzi zijyanwa gufungwa mu bushe butandukanye mu ntara ya kigoma urashobora kurenga inkambi gusa ukijabuka ujya mwonga bita ndoroba ukaba urafashwa mugabo ako kubaza ikintu na kimwe bagira ko bagukubita batanakubajije bakuruhukiriza hehe mugasho aganda dushitse mu nzira baradufata ngo muri abarundi baradukubita ati ngaha nta barundi bemerewe kugira ntigusohoka inkambi ngo abarundi mugume mu nkambi nyene baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki ngo hiyo ntibapokeza natwe tuvuga ati baradupokeza mugani badupokeza ibidakwiye turahafise impungenge cyane kandi ubwoba bura- buriho bwinshi cyane kuko turaryama tukaza twumva akugi karamijutse umugabo wawe bakamutwara bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe mu gitondo ugiye kuyikora ku bajejwe inzego baraguhakanira ko ata muntu baherutse kuza gutora mw'iyo zone n'iyo village ko atayo bazi ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa gufungwa kubirirwa irengero no kwicwa byama byabaye hafi buri gihe mu nkambi za nduta na nyarugusu minsi yose bityo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu mutima hari n'umugabo nk'ubu namwe ndaba afise n'ibikomere bamufatiye hiyo oh, baramurekura bamucinga mirongo itanu bari ba- babiri bo bacanga mirongo itandatu na bitanu uwundi mugabo baciye ko acaraza arabigurana ino bara- bara- barabashira urumva rirahanukuye twebwe sinzi ingene tugiye kubaho induta twebwe ngaha inkambi y'induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera indya kugira ngo bafashe umuryango mu bitigiri bitangwa n'igipolisi mu ntara ya kigoma hafi impunzi mirongo icenda na batanu barafungwa uko umwaka utashe bazizwa ahanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo kuva mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru ya kino gitondo umurwi wa Hezbollah wo muri Libani waragavye ibitero ku butaka bwa Israel mu mpera z'indwi iheze mu vyo wavuze ko kwari ugusubiriza mu ndumane Israel kubera wayagirije ko ariyo yagandaguye umutegetsi akomeye wayo i Beirut muri Libani Iran ikaba ivuga ko nayo nyene itegerezwa kwihora igasubiriza mu ndumane abagandaguye indongozi y'igisata ca politike mu rwa Hamas mu kwezi guheze ku murwa mukuru Teheran icuka kibi none kiri hagati hagati impande zishamiranye gishobora gushikana he izo mpande zose mugenzi wacu fidel niyo ngabo yabiganiriye ko na ildefonse rumumba akurikirana politike rumumba ari bujumbura mu burundi ntibigiye koroha kuko muri izo mpande zose israel na- n'abayishyigikiye hezbollah hamas na irani bashyigikiye kumbure n'ibindi bihugu by'abarabu bashyigikiye bose sindiko ndabona eh, bariko barumvikana cyane ngo bave ku izima bashaka ko icyo kibazo kitorerwa inyishu biciye mu bintu by'intambara rero birashoboka cyane ko iyo ntambara ishobora kwinjirwamo n'ibindi bihugu kandi ibindi bihugu ntibyayinjiramo abanyamerika ntibashobora guheba n'abariye ba israel cyane ntibashobora guheba israel eh, kumbure n'ibindi bihugu ndiko ndibaza umunsi abarusiya cyangwa abashinwa bagiye ku ruhande rwa iran nibaza ko ibintu bitazokoroha ishobora kuba indwano yotandukira n'ibindi bihugu byinshi imbere yaho abakurikiranira hafi ivyerekeye politike n'igisirikare babona ko israel ifise inguvu zihagije eh, zo gushobora kwivuna umwansi atarayitera yamara iran ikaba yatangaje ko ivyo bitakiri uko vyibonekeza imbere yako ubu naho israel yivuna yivuna ibi- ibitero biza vyashitse ku butaka bwayo ni ikihe cahindutse ku vyerekeye izo nguvu hagati y'izo mpande muri ako karere jewe nibaza ko ibihugu nka iran byateye imbere mu bintu by'ibikoresho by'igisirikare nicyo gituma ubona rero nimba hezbola ifashijwe na iran ishobora gutera ibitero bigashika ku butaka bwa israel ni ukuvuga ko ibyo bavuga ari ukuri izi mpande zose haba umugwi hezbollah haba na iran eka na israel izo mpande ziravuga ko zizogerageza kwivuna no kwishura zitewe eh, mugabo zizogerageza gutuma iyi ingwano itarenga urugero ngo ibe ingwano ikomeye cyane mushobora kugira inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko museko bwo hagati y'isi mwibaza mu vyerekeye impande zishamiranye ziriko zitana mu mitwe ko uwo murongo ntarengwa ko ushobora kubahirizwa canke birashobora gushika ibintu bikarenga urude- bikaba urudubi jewe nibaza ko aho ni imvugo yo guhendana mu buryo bwa politika kuko nyimba hari intambara ni ukuraba nti mbega iyi ntambara iran iriko irashigikira uh, palestine uh, abapalestiniye bafata intara zabo bavuga ko israel ijya yari intara ya palestine niko bavuga rero urumva ico barondera nyimba ijya palestine iguma igwana iriko irarondera gusubirana intara zabo none wibaza ko israel izorera amaboko israel nayo burya i- intara zabo ivuga ko itarazisubirana nabo mu mugambi bafise eh, hariho n'izindi ntara nyinshi za jordani za siri bavuga ko ari intara zabo za kera turetse zijya ntara na sijordani sijordani na bando gaza hariho n'izindi ntara barondera Eh, rero urumva intambara barayitegura kandi birashoboka ko bitobubu ariko ndazi ko ijya ntambara izoba kandi zo kwigirwamwo ibihugu byinshi turavye ubuhanuzi bwa bibiliya izo mpande zishamiranye muri ako karere zirafise ibihugu by'ibihangange eh, bizishigikiye Eh, mbona uruhara rw'ivyo bihugu by'ibihangange kugira ibintu ntibiyanzare ruzoba uruhe Eh, muri ivyo muriko muravuga ko hashobora kwaduka in- intambara ikomeye ishobora kugira inkurikizi zikomeye cyane reka tu- dufate nk'igihugu gikomeye nka amerika amerika ishaka kubandanya ifise eh, ibyo bita ubutegetsi cyane kuganza isi ikoresheje kumbure inguvu rero israel nicyo gihugu cabo bashyize hariya muri kariya karere kugira ngo kirabe gicungere inyungu z'abanyamerika kumbura ibindi bihugu bitumvikana na amerika cyangwa birabana ribi na amerika kugira ngo ibize biduge ariko irani irani yatanguye kuduga cyane dukiwe n'abarusiya urabona ibihugu bya brics biriko biriyubaka ibihugu byinshi bizokwinjiramo nibaza ko amerika ishobora kuzogira ibibazo mugabo ubu nicyo gihe abanyamerika bariko barondera gusambura inguvu z'ibindi bihugu batavuga rumwe ziriko ziriyubaka nicyo gikorwa bariko barakora ubu bazobishobora cyangwa ntibazobishobora reka turindire turaba ndabashimiye murakoze namwe
ijya hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiye bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa Yewe, shafe, twigendere kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Grola.
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru byacu vya mbere vya kino gitondo kuri mikoro mari kumwe na diane ninahazwe yakoze nadia taha yari muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu ahanje turongera mu biganiro biri imbere